ni radio Ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda tuti muduteze amatwi namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu turongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na federika nkundikije abiteramije uyu munsi ni kuwa gatandatu muri mwanya rero tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomeza ku kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makampi impunzi z'abarundi turabashikiza kandi n'ikiganiro c'umuziki ubugizi bwa nabi bw'abantu batema abandi bakoresheje imipanga mu masaha yo mw'ijoro bumaze gukwiragira mu mazone atari make agize igisagara ca bujumbura umukuru w'ico gisagara yabivugiye mu nama y'umutekano yakoresheje ejo ku munsi wa gatanu hamwe n'abayobozi b'inzego n'abashinzwe umutekano inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi mushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana ari i kigali mu rwanda umukuru w'igisagara ca bujumbura yashikirije ko hari imbarutso yatumye atumako inama y'umutekano nk'uko yabibwiye amenyesha amakuru twatunganije inama kuva hasi kuvuga abanyumba kumi abashef do quartier chef do zone ba musitanteri turi kumwe n'igipolisi turi kumwe n'abenegihugu muri rwa rwego twita komite mixte do securite humaine twari rero tuhahuye kugira tuvugane ibibazo bihanze igisagara na cane cane ngene tworaba ibintu bimwe bimwe tutanguye kubona bijanye n'ivyo hungabanya umutekano kugira tubasubize ku kivi kugira tubigwanye hakiri kare bamwe mu bajejwe intwaro mu gisagara ca bujumbura bashikiriza vyinshi mu bibangamiye umutekano w'abo barongoye desire mazimpaka arongoye komine mukaza iri hagati mu gisagara c'ubutunzi ca bujumbura avuga ko abarongoye babuzwa amahoro n'umuziki urenze mu nywero bumwe bumwe ububare burimonogoje mu kuvuza imiziki bakarenza ivyo biri muri zone ya nyakabiga na zone ya rohero aho ababanyi batakirongo uko baryama muri ya ngingo ibuza abantu isaha zine z'ijoro abantu bakaca bikora ku nshuti bafise ziri mu nzego z'umutekano canke mu nzego z'ubutungane ugasanga batelefone naka ngo mureke ngo turamuzi rero iyo bigenze gutyo uca usanga badafise aho bikora kuri abo bandi nabo bavuga ati ko kwa naka mutahugaye none twe muturondera kwiki banza mwugare kwa naka natwe tuzokugara ivyo rero mu bijanye n'umutekano biri mu bitubangamiye cyane ikindi abo bajejwe intwaro bavuga kibangamiye umutekano na kaborerwa nzeyimana jean marie arongoye seriregisiyo ya zone kanyosha muri komine ya muha iri mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi bujumbura avuga ko abatangura kunywa inzoga kare barimo bahungabanya umutekano aya masaha turi ngaha murabona ko hataragera ku inzoga nubwo hari ahantu henshi usanga kuva bukeye bariko baranywa abo baronse umwanya wo kunywa inzoga abandi bari ku mirimo nibo baca bazana umutekano muke mw'ijoro irya saha yo kugara nk'umuntu yagiye ku kazi akaza arushagashika akanywa icupa rimwe canke kabiri saa yine ntayishikana umwe yanywa kuva saa moya mu gitondo atangura kugora abatware abapolisi abenegihugu guhera saa sita borewe gushika no mw'ijoro biratuma turara twicaye kubera banywa inzoga mu masaha y'akazi tubibona hehe rero abo bantu barimo muri bya bisuma barimo muri babandi banyura umugi bafise umwanya wo gukora ivyo gusa bagaca bagora inzego z'intwaro n'umutekano mu bicu vyaba ivyo vyavuze umuziki canke ivyo vy'abatangura kunywa inzoga imbere y'umutaga urongoye igisagara nta kindi asaba abajejwe intwaro atari ukubahiriza amategeko y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati kuko ahasanzwe bakanikora ku bajejwe umutekano fredi mbonimpa agasaba abo bategetsi gucungera uruja n'uruza rw'abantu kugira umutekano ucungirwe neza hari ingingo urongoye meri ya bujumbura avuga ko igiye gushingwa mu ntumbero yo kumenya ababa mu gisagara turiko turakoresha ayandi makaye domenage azohabwa abarongoye amazone n'abajejwe igipolisi bayabone kugira tumenye ko umuntu wese yanditswe ivyo nta negosiyasiyo tuzogira kontrole bama bayigize hanyuma aho dusanga bitameze neza dukosore tunahane uwo mutegetsi wa meri ya bujumbura afatira kubategera abantu batashe mu masaha y'ijoro bakabatemesha imipanga ibimaze gukwiragira mu mihingo myinshi ya bujumbura muramaze iminsi mwumva yuko hariho abagizi ba nabi basigaye bategera abantu ku miryango bakabambura bakabatemagura ntibikira ibanga ariko aho bigira ivyo vy'ibipanga nibaza ko hariho ntihaba hariho tuhasambura kuko urabona ko ari byabyutse kera twavuga mu kibenga kanyosha ubigeze ngagara bigeze gihosha kandi rero barazi aho batema umuntu nivo n'ugutwi uyu mutsi ucucika ukabura amaraso muramuzi memba akamaro yari afise mu bintu bijanye na kiritire n'umuziki ntiyavuye aho n'abandi batema mu kurindira ko haboneka amatara yegukiye igisagara yobonesha mu masaha y'ijoro fredi mbonimpa asaba ababa mu gisagara gushira amatara ku ngo zabo kugira afashe abajejwe umutekano kubona uruja n'uruza rw'abantu mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru yafashe icemezo gitegeka umushikiranganji yajejwe amagara y'abantu gutanga abaganga batatu banonosoye uyu mwuga bategerezwa gusuzuma raporo ya muganga yakozwe ku muvyimba ubandanije kuvugwa ko vyinshi ni mu rubanza ubushikizamanza buregamwo Derek Mugisha kwica umugore wiwe abanje kumunigura ni inkuru ya Eric Bagirubusa umesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda unyujije amaso mu cyegeranyo cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka reporters sans frontiere cyo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ubona ko ibihugu icumi bya mbere bidahonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru byiganje ku mugabane w'uburayi birangajwe imbere n'igihugu cya noruveje n'amanota arindwi n'ibice mirongo inani na bibiri gikurikirwa n'igihugu cya finilande n'amanota arindwi n'ibice icyenda n'icyegeranyo rsf yakoze ku bihugu ijana na mirongo inani muri ibi bihugu u rwanda rwaje ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na gatanu n'amanota mirongo itanu n'abiri n'ibice mirongo ine na bitatu ni mu gihe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani rwari ku ijana na mirongo itanu na gatandatu n'amanota mirongo itanu n'abiri n'ibice icyenda bivuze ko rwajeho imbere umwanya umwe ruri mu ibara ry'umutuku twaganiriye na bamwe mu banyamakuru kuri iki cyegeranyo ndabibona rwose nko mu murongo wabyo umwanya badushyiramo n'aho turi niho duhagaze hari n'igihe njya mvuga nti kuvuga ko mu rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa gutanga ibitekerezo ni nko gutera urwenya bamwe bakaba bagira ngo ndakabije ariko si ugukabya ntibufunze ijana ku ijana ariko buri hasi hasi hashoboka uwo ni bwana john williams intwara umuyobozi w'ikinyamakuru ireme news cyafunze gikorera kuri interineti wemeranya bidasubirwaho n'ibikubiye mu cyegeranyo cya rsf by'umwihariko mu rwanda reporteri sans frontiere ivuga ko hakunze kugaragara ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi cyangwa n'abanyamakuru ubwabo bakiniga rsf ivuga ko n'abanyamakuru b'abanyamahanga iyo bashatse kuza mu rwanda kurutaramo amakuru rubi mu burenganzira bwo kwinjira ku butaka bwabwo iki cyegeranyo gikomeza kivuga ko nubwo hari itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi ryo kugera ku makuru ndetse n'uburyo bwo guteza imbere interineti mu gihugu bikiri ikibazo ku itangazamakuru bamwe mu banyamakuru bakavuga ko ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi bidakabije bwana jean claude ndayishimye ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru umuseke akadomo rwa nk'abanyamakuru iyo tuganiriye hari igihe baba bati uru rwego ntirwishimiye ko inkuru ijyaho turebye imikoranire dufitanye narwo tubona yagakwiye kubivaho inkuru ikavaho hari igihe rero bwa bushobozi buke nigeze kuko muzaho butuma urwego runaka cyangwa umuntu ku giti cye utishimiye iyi nkuru bitewe n'ububasha ashobora kugira kuri icyo gitangazamakuru ashobora gutegeka iyo nkuru ikavaho icyegeranyo cya rsf kivuga ko kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kugeza ubu mu rwanda habarurwa abanyamakuru umunani bishwe cyangwa baburiwe irengero naho abandi mirongo itatu na batanu bagahunga igihugu biruko mu gihe ibyegeranyo by'ubutegetsi bw'u rwanda byo bishyira urwego rw'itangazamakuru ku gipimo gishimishije mu bwisanzure ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere rgb bwagiye ahabona mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bukira itangazamakuru ku mpuzandengo ya mirongo inani na rimwe n'ibice bitatu ku ijana mu bwisanzure mu rwanda harabarurwa amateleviziyo asaga icumi amaradiyo asaga mirongo itatu ibinyamakuru byandika bigoye kumenya umubare wabyo cyane ibikorera kuri murandasi ariko bamwe mu bakora itangazamakuru bo bagasanga ubwinshi bw'ibitangazamakuru butapimirwaho ubwisanzure ese kuba ibitangazamakuru bizamuka mu bwinshi ubwinshi bwabyo nibwo bwisanzure niba bibaye mirongo ine bivuga ikintu kimwe cyangwa bikaba magana abiri bivuga ikintu kimwe ibyakavuzwe bindi ntibivugwe nahitamo ko biba ari bitanu ariko bivuga byinshi binyuranye niho abantu bose bazavuga umupira gusa bakavuga imyidagaduro imiziki n'ibindi bwana gonzaga muganga ukuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda basanga iki cyegeranyo cya reporteri sans frontiere bigikubiyemo bidatangaje muri rusange abanyamakuru bakagira icyo bakomeza gusaba ubutegetsi bufungure imiryango yo gutanga amakuru umuntu ayatange atishisha n'uyahawe ye kuyatwara avuga ati ndakurikiranwa mu buryo ubwo aribwo bwose iki cyegeranyo cya rsf ku bwisanzure bw'itangazamakuru kigaragaza ko igihugu cya mbere cyubaha ubwisanzure bw'itangazamakuru ku mugabane wa afurika ari igihugu cya namibiya kiri ku mwanya wa makumyabiri na gatatu gikurikirwa n'igihugu cya capu veri ku mwanya wa makumyabiri na gatanu mu karere u rwanda rurimo igihugu cyiza ku mwanya w'imbere ni icya kenya ku ijana etiyopiya ku ijana na cumi tanzania ku ijana na cumi n'umunani uganda ku ijana na makumyabiri na gatanu repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri ku ijana na mirongo itanu na kane mu gihe uburundi buri ku ijana na mirongo itanu n'icyenda eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu naho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ndabahe ikaze nyuma y'iminsi indwi abari baserukiye Burundi mu mahiganwa ya boxe Libreville ku mugwa mukuru wa Gabon bafunze icamaso kubera batashoboye kuriha amafaranga y'amahoteli n'utundi twankenerwa bakoresheje ubu fagitire yabo yababa ibihumbi icenda vy'amadolari y'abanyamerika ishami ry'urukino rwa boxe muri Gabon rivuga ko ritegerezwa kubona ayo mafaranga kuko ariryo ryishinze abarundi mu bisata bitandukanye mu misi bamaze ku butaka bw'igihugu cabo ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu Eroje Wirikani neza akora ibiro byacu i Nairobi muri Kenya ayo mafaranga agizwe n'abakinnyi batatu umumenyereza wabo n'utwara ishyirahamwe ry'urukino rwa boxe mu burundi bategerezwa kuriha ibyumba by'ihoteli yabo ibyo bafungura n'ibindi bakenera mu ihoteli barimwo amafaranga umukinnyi umwe wese yategerezwa guhabwa nk'impamba hamwe rero nayo kuriha amaviza yo kwinjira muri gabo nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe ry'urukino rwa boxe muri gabo amafaranga y'amaviza ntarurwa gusa kuri abo bantu batanu ahubwo kuri cumi n'umwe impamvu ni uko uburundi mu ntango bwari bwemeye kuzorungika umugwi w'abantu cumi n'umwe kubera mu itunganywa ry'amahiganwa box umugwi w'igihugu ca kirinkino ari utunganya vyose ukariha canke ukishinga ibikenewe mu bisata bitandukanye ukaza kwishyuza inyuma y'amahiganwa umugwi wo muri Gabon usigura ko amaze kwishura vyose none utegerezwa kurihwa abakinyi b'abarundi n'ababaherekeje tubabajije uko babayeho nta kinini bashimye kubivuga ko mugabo babwijwe rya Amerika ko bafungura imikate yumye bagashoza amazi gusa kandi ko ivyo vyaviriyemwo kugumirwa mu nda gusa mu ishirahamwe rya Gabon ry'urukino rwa boxe bavuga ko leta y'u Burundi yoba yatanguye kugerageza kurondera umuti iki kibazo ibicishije ku buserukizi bw'igihugu buri hafi ya Gabon nka Congo abakinnyi b'abarundi bari bitabiriye amahiganwa ya boxe ku rwego rwa Afurika yari yabaye hagati y'igenekerezo rya cumi na kabiri n'irya cumi n'indwi ku kwezi Libreville byari bitekanijwe ko bataha umunsi wakurikiraho bagashika i Bujumbura ku Imana itariki cumi n'icenda uwo munsi Eric Ndayishimiye atwaye ishyirahamwe ry'urukino rwa boxe mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika uko ibintu vyatanguye gucumbagira twarasabye leta kugira tuze guserukira Uburundi mu nkino zari zitegekanijwe zo muri gabo za Afurika barashoboye kutwemera abantu batanu mu nyuma tubona yuko batanu badakwiye natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege tumaze kuvyemera rero baca bemera yuko baca bashiramwo n'uwiwabo muri ministeri bakaba abantu cumi n'umwe tumaze gusaba uruhusha rwo kugira tuze ngaho muri gabo twarashoboye kuriha ayo matike y'indege atanu hanyuma tuzi yuko leta izoturihira ibindi bisigaye tuca turaza kugira ntiducererwe ku murimo wategezwa kutuzana ngaha mu nyuma turarindira namwe batandatu basigaye inyuma turabura turarindira n'amahera turabura mu nyuma nyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari havyarimana orunera araronka medaille de bronze yayizeye jama araronka medaille de bronze twebwe rero turarindira yuko hari ico botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura niho twabona rero bo muri federation yo muri gabo batubwira yuko twatevye kubariha yuko dutegezwa kubariha mbere barasokorana fagitire y'amadolari ibihumbi bine n'amajana atandatu na mirongo umunani gushika itariki cumi n'icenda twibaza yuko nawe nto leta ntitureku leta n'umuvyeyi wabo bose iraraba icidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu mu kurindira kugira icyo bafashije kiboneka batari bake ku mbuga hwaniro bamaze iminsi bandika bavuga ko agatera soni kubona abo bakinyi bari baserukiye igihugu bakanaronka imidari ariko bakamara igihe kingana gutyo mu gahinga bembemba bamwe mbere bahagaruka ukuntu habonetse ubumwe mu gushigikira umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba muri football aho umaze kuronka intererano y'amafaranga yababa imiliyoni amajana atatu z'amarundi mu kwitegurira kuja mu nkino zo guhiganirwa igikombe ca afurika mu misiri zizotangura kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa gatandatu kuza neza zigahera ku wa cumi n'icenda mu kwindwi bakagira bati uwo mutima wo gukunda inkino no gufashanya hagati y'abarundi wari ukwiye no kubonekera kuri aba bakinyi ba boxe kuko na boxe ni urukino nk'izindi kandi ruhiteka igihugu ibendera ry'uburundi rigahungabana mu gihe batsindiye imidari ubushikiranganje bujejwe inkino buremera ko abarundi bagiye muri gabon bahawe uruhusha nabwo ariko busigura ko hari bimwe mu vyitonderwa procedure mu gifaransa umugwi wagiye utitondeye neza eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika Eloje Urikaneza arakenuye amakuru avuga ko Burundi ice tuyabandaniriza mu ntara z'uburaruko bw'ico gihugu havuga ubukene bw'igitoro ca mazutu n'ubwa lisansi imirimo imwe imwe ya leta ndetse n'ibindi bikorwa bito bito vy'abanyagihugu vyatanguye kugira ingaruka mbi kubera iryo kena ry'ayo mazutu n'igitoro inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika murayisomerwa na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana abakoresha imiduga inywa igitoro ca mazutu mu ntara za ngozi na bururi babwijwe rya amerika ko ubwo bwoko bw'ibitoro bwatanguye kubura haraciye nk'indwi zibiri muri ico kiringo ku masitasiyo atanga ibitoro aharurwa ku ndwi mu gisagara ca ngozi harashobora kubura n'imwe itanga mazutu iyo bishitse hakaboneka imwe canke zibiri zigifise kimara umwanya urume rumara ivyo biruko no mu ntara za kirundo na muyinga nko mu ntara ya kirundo abagendesha imiduga ikenera cyane mazutu bemeza ko bagiye kumara ukwezi batabona ico gitoro ingaruka ni nyinshi ku batunzwe n'akazi ko gutwara ibintu n'imodokari bavuga ko bitaborohera gutunga imiryango yabo mu gihe imiduga bakura ko ico rirenza buri munsi imaze igihe yicaye ingaruka zitari nziza ziraboneka no ku mirimo ya leta isanzwe ikoresha imodokari nyinshi zinywa amazutu uyu mushoferi akoresha rusehabaniha ikorera muri kamwe mu karere k'ubuvuzi ka kirundo yagize ati biragoye kumenya ibiriko birononekara nihweje ingendo nahora nkora ijoro n'umutaga nseha indembe zivuye ku mavuriro atandukanye ubu nkaba maze indwi irenga n'icaye mu ntara ya ngozi bamwe mu badandaza bato bato bikeka ko ikina ry'ico gitoro ca mazutu ryoba ryatumwe n'ifaranga rya dorare rikoreshwa hanze mu kurangura riduga nk'uko biboneka muri ino minsi iruhande y'ibura ry'igitoro ca mazutu mu ntara za mwaro rutana makamba rumonge kirundo ndetse no mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca bujumbura ho hatanguye kuboneka ubukene bw'igitoro ca esanse kuva mu ntango z'iyindwi abiyunguruza n'imiduga mito mito bafise amakenga ko bashobora kudugirizwa ko amatike mu gihe cobandanya gikena abanyagihugu muri izo ntara basaba leta gukora ibishoboka byose kugira igitoro kiboneke mugenzi wacu aloyize bigirimana arakenuye duce tubandaniriza muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abanyagihugu barenga ibihumbi mirongo itatu muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo bateshejwe ivyabo n'intambara y'imitwe yitwaje ibirwanisho imaze indwi zibiri ibera mu nkengera za komune ya minembwe bataka batakamba ko boronswa utwo bafungura bavuga ko bugarijwe n'ikibazo c'inzara kitagira uko gisa ndetse ngo ntibakifise n'ico bifuka ni inkuru tubaza mugenzi wacu vedaste ngabo kubitiye mu minembwe ko turabira uko bimeze hirya no hino muri santire ya minembwe ugenda uhura n'impunzi z'abanyamurenge abapfurero abanyintu ndetse n'ababembe zimwe muri izi mpunzi hari izikambitse mu mashuri izindi nazo zikambitse mu baturage batuye ku runundu kiziba madegu ndetse n'irundu kuko zari sanzwe zituye mu mihanda iri mu nkengero ya komine ya minembwe yahiye nyahoza niyo nzima ijwi rya amerika ryamusanze aho yahungiye mu mwana wo ku runundi avuye mu muhana w'igakangara twebwe ukuntu badutwikiye batangiye kuza ngo bamare gushika batwika biziba duhaye tubabona turi iwacu ngo bamare gutwika biziba natwe turangije amazu asha hakurya y'iwacu gutya twanja guhunga no guhisha ibintu bimwe ariko hari uhisha ikintu kera yabonye umuriro n'imbundi hayivuga twahoze tubita tugahunga kugira ngo dukize ubuzima ari izi mpunzi zikambitse mu mashuri ari izikambitse mu mashyamba ndetse n'iziri ku misozi zose zihuriza hamwe ko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara kuko izi ntambara z'amoko zibasiye aka karere k'imisozi miremire ya minembwe n'itombwe zatumye abaturage barenga ibihumbi ijana na mirongo ine bava mu byabo nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe rya oca nyiramanyana dorikasi yavuye mu muhana w'umubizi bahungira mu muzinda twebwe twaratewe duta ibintu birasha mu mazu yose barayatwika mbese bari mu gutwika n'utururi twuzuye ibigori bikarangira niyo duhungira turagenda twamara gushika aho twahungiye twaje gushaka ibyo kurya bagasura bakadutegereyo bakaturasa tugasaba tukagaruka abana bashize n'inzara amahuzu yarahiye imyaka yarahiye ibintu byose byapfuye nabi nta na kintu na kimwe dufite mbese naho duhungiye nabo tumaze kubamaramo ubuntu n'ibyo bari bafite birarangiye ubu turicaye turashize abana baragowe tumeze nabi nta huzu twambaye turara nabi akenshi turi ko turahunga twamara kubona ko byacitse tukaja kumikikira tukaryama uretse kuba izi mpunzi zifite ikibazo cyo kugira inzara hari n'izahungiye hafi y'aho zari zisanzwe zituye ariko ziri kugerageza gutahu zikikanga umutekano mukeya n'ibyo kurya twasize iriya nabyo two turagira ubwoba bwo kuja kubizana kuko hariho insekirite haboneka imbunde eh, kandi abazifite si abantu kuvuga ngo ni abasirikari ariko ni abasivire b'iwacu tuziranye ikindi kibazo ni ikibazo c'inka inka niyo mirima haba niyo tutohagera ariko twoyisanze ariko inka ko turasa ko, tu, ko baratubwira amakuru kuko imirima ikiraragwa cyane ko bariragira ikaribwa cyane n'ibigori dore byari byumye n'ibishimbo byari byeze ariko ko turabura ukuntu twoja kubitora hejuru y'inzira kuba nabi umubare munini w'amoko y'abanyamurenge abapfurera ababembe ndetse n'abanyintu bakomeje gukorana ibiganiro banasaba leta gushyira abasirikare mu turere tugenzurwa n'inyeshamba z'abamayimayi na gumino kugira ngo babone uburyo basubira mu byabo twari twifujije kuko guverinoma yozamuka ikatujyana amayeneho yacu imyaka yacu itaraharibika ngo ibintu byose bidupfire iwacu muyeneho za kamombo ariko karere kacu ije mu kamombo kugira ngo ducungire umutekano nyabona abantu bose bagira amahoro barya ibyo kurya byabo kandi borore bororo mu karere kacu nta leta irimo usibye kuko mu karere kacu haba harimo ni abareberi ni abantu batazwi na leta badacunze umutekano neza nibo baducunze kubera ibibazo by'impunzi biri muri kano karere k'imisozi miremire umuyobozi w'ishyirahamwe rya oca mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bwana fernando aloya avuga yuko ishyirahamwe rya pamu rigiye gutanga ubufasha bw'ibiribwa ku mpunzi ibihumbi ijana na mirongo ine zahunze izi ntambara z'amoko zari zimaze ibyumweru bibiri zibera muri segiteri ya tanganyika nganja rurenge ndetse n'itombwe muri teritwari ya fizi na mwenga vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu mirembwe mu ntara kivu y'amajyepfo
You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby flex. Baby dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, return ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dushimire bagenzi bacu batandukanye baba batubwira amakuru avuga ku burundi baba batubwira avugwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ega namwe bwe murashobora kutubwira ayavugwa aha iwanyu mwayiboneye mutwandikira kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com ayo makuru tukayasangira mukatubwira ibera iwanyu mu ntara zitandukanye mu bisagara bitandukanye aho mubiherereye turumvikana no mu makambi atandukanye namwe bwe murashobora kutubwira amakuru avugwa iwanyu hama natwe tukayakorerako inimero yacu whatsapp ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe gmail mwayumvise ni radiyo yacu robaze gmail akaburungu com ni kakanya rero duca tubaha ko gutasha banyu wa mbere dufise ni gilbert ku murongo wa telefone gilbert ikaze gilbert uratwumva elias gilbert twumva muhinga bw'ivyuma batubwiye ko twamuva atashe kuhaguma elias ubu uratwumva El, El, elias uratwumva wewe uratwumva
Ego.
Eh, uherereye?
Jewe.
Ah.
Alo?
Uherereye ga Elias?
Ego.
Uherereye he?
Mwende jendi Burundi ya munarango ya ngozi ka- mu Kayanza.
Mm, mu ntara ya Ngozi mu Kayanza.
Aya ndi mu Kayanza ndi mu Kayanza mu Kayanza.
Wari wibagiye aho uherereye?
Ego.
Uri mu biki none ko twumva umenga urasamaye hakumva abo muri kumwe muravugana ku ijwi rya Amerika.
Ahantu nyene nari nari mu bantu benshi cyane tuko turayaga.
Eh, wari wadusabye kuguhamagara kugira ngo utashe abawe tasha hama tukure kubandanye uyaga.
yego nagombe ndamutse cyane ubwa mbere umudamu wanjye tomasi iminsi tutari kumwe bitewe n'ahantu undi yego nagombe yumve ko ndamutashye ndamutse ku mutima hanyuma nje ngenda eh, hariya mu buganda i kampala ndazi umugenzi witwa eh, irakoze erike kasha nayumve intasho ndamushikane yumva ko ndamutse ku mutima nje ngenda hariya muri somaliya umu- umusirikare ariyo yitwa nyandwi tarisisi urakoze cyane ugira umunsi mwiza eliya
murakoze cyane ku ijwi rya amerika Mhm. ijwi rya amerika Eh.
washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni iwanyu mu ntara minsi yose nkano manga turabaha akanya mukitahiriza abanyu ariko muranatubwira nabi ariko aravugwa aho iwanyu kuko murabona ko n'indwi iriko isa nk'ihera buriya indwi yitanguye igahera hari twinshi tuba aho muba aho mwiga aho mugendera n'aho mukorera
The way you whine and the charm at all. Stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. Come my holly, holly, babe. Tell me when you're ready. I just tap, I on the floor. I to the left, I to the right, I Vande Miami, Johnny Mombasa. Vande Mombasa, tutaje Chikari, mama yo. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. Love is a feeling, onje ubyumve. It's a feeling, very deep. Oh, yeah. Every day.
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turose na dube site ku yundi murongo wa telefone dube ako karimbo ka- ako kazina kawe ko twumva umenga ntitukamenyereye dubest uherereye hega dube
ndi muri kenya uri muri kenya ako kazina kawe none karavuga iki
akazina kanjye nyine nakandika karanivura Eh, aho muri kenya urahakora uduki aho muri kenya urahakora uduki nimba atari banga
Ah, muri kenya je ndi muri mu gace bita eldoret scholarship tubanga scholarship yo kwiga university hanze yo kwiga universite hanze
erope canke uri kuyi- uri kuyigira ngaho nyene canke uri kuvyigira hanze uri ngaho
oya ivyo mbaze iyo nga ari idufasha kuronka ishuri gusa ubundi tuba tuyigira Eh, tugira aba- aba muri kenya bafite porogaramu y'icyongereza na- n'amenyesha porogaramu y'igifaransa mhm nuko rero dubese reka tukureke witahiriza abawe turumva n'agatelefone katariko karumvikana neza ntuhavugenda utabatahije arico ca- cakizu- cakuzindukanya Ah, ah, okay, merci, bon, okay. ndatahize mama na papa bari mu kayanza muri gahombo mu rukago Mhm.
nkatasha abasore yanjye tuvukana bari iyo nyine i burundi nkatasha bagenzi banjye prestige tuyisenge gerard azwi ku izina rya ngeso Mhm.
ndatasha brise Mhm.
ndatasha bagenzi banjye bose ari bujumbura ndatasha pese trezor karifa Mhm. urakoze cane rwose the best ngaho onye ah, muri kenya ugira umusi mwiza ngira bacavuga ngo siku njema gaswahili urazi ko ngaho mukavuga cane
Ah, asante asante, asante sana urakoze cyane rwose ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda minota itarenga ibiri n'amasegonda makenya turaza kuba dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko mu kurindira turabandanya n'uturimbo dutandukanye akamwumva ni um, feel love feel love n'akaririmbo ka satbi satbi ni umuririmbyi wo mu gihugu c'u burundi kukwisi nawe uri perfect jewe nawe turi abantu bébé soyez joyeuse et surtout quand vous êtes avec moi Ah, kukundu kondi na kukundu kuri
nuko rero ni ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ushimwire cyane abamenyesha amakuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo iwanyu mu ntara y'uno munsi ishoboke yakoze kandi magbili ya bero yegeranije amaji muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur joe yashikanye aho iwanyu ijwi mumva rya diane nahazwe gira umunsi mwiza aho iwanyu rero nshuti mwese mubandanije kudutega amatwi mu masegonda makeyi isaa kumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose kuwa gatandatu nk'aya mango